kwica ifumba y'ubukire duherukana karwera mukamana na senzage biyemeza kurwana inkundura kugira ngo kankinda atagaruka mu kazi ese mama byaje kugenda bite mukurikire umukino
wiriwe muga wiriwe karwe yego ko wari wambwiye se ko uraza kuzenguruka mu mirima y'ibishyimbo ubone gukora gahunda y'isarura waba wabishoboye ubu niho mvuye yeee ese karwe karame ugira ngo ubu si ukwitegura gusarura Hmm.
ehehe wabonye byeze neza nk'uko nabikubwiye cyane rwose Hmm.
Mm. erega kuva wabaye imishyimbo yamaze kuba umuhondo Hmm.
kandi noneho ukabona imishogwe nayo yatangiye guhindura ibara ugasanga yabaye kaki Hmm.
burya ibishyimbo biba byeze kabaye nari nabibonye ko byeze kandi rwose ijuru ryaradusekeye tuzagira umusaruro mwiza ariko rero karwera ndi kukumva rwose kugira umusaruro mwiza bitandukanye kure cyane no kugira umusaruro utubutse Hmm.
kugira ngo rero umusaruro wacu uzabe utubutse kandi ufite ubuziranenge Hmm.
biradusaba kwitwararika gukora neza imirimo yose ijyanye no gusarura gute se kwanika Hmm.
guhura kugosora ndetse no gutoranya ndetse no guhunika Hmm.
Eh, birumvikana ntabwo umuntu yaba yashoye amafaranga n'imbaraga ze mu guhinga ngo nibigera mu isarura ajenjeke eh, ibyo byagabanya agaciro k'umusaruro
none ko numva ari hatari se sharisi marite singiye kukubeshya aka kazi ngakoze icyumweru ariko nyine ndumva ari nk'umwaka ntego umugore wa hano ndi mu bitukwa ntukagura nahisha nkigera yakagabura akansigira uturyo tutahaza n'agahinja k'umwaka umwe yo ubwo se inzara nk'izakwica nari naramenye ubwenge nkajya mburirabura bitarashya neza nkagira utwo nshyira ku ruhande none yamvumbuye ubu nyine sinzi uko ngiye kubaho ko numva se ubwo atari ubuzima karwera n'ubwo yanyangaga bwose nigeze na rimwe nyicisha inzara naryaga nkikura none hano ndabya indimi bikiri ku ziko kuko mba nzi ko ntabyo ndi bubone nibyo ariko shamu maritine abantu ba hano bakunda ikintu bita inyama n'umugati nta nyama yabo bakwihira umugati ukebutse n'aho bawubika bahita bakwirukana nakwibuka ko papa ahinga ingano akanorora amatungo magufi n'amaremare umva agahinda karanyishe sharisi ko wagowe hari igihe umujingi ca nkumva nababwira ngo nzabwira papa ajya bagemura ibyo muteka maze mushire umururumba reka bahita bakubwira ngo wabisiga agasujyayo noneho icyambabaje kurushaho ni ukuntu numvise umugore wa hano avugana n'undi kuri telefone amubwira ngo umukozi mwiza se wamukurahe ko abakobwa bazima baba bari iwabo bafasha ba nyina akazi ngo ni ugupfa gutoragura abananiye iwabo Mm. mbese ubwo nawe agufata nk'uwananiye iwabo bahora n'iki yarabivuze numva umujinya uranyishe nshaka kumubwira nta gahinda k'inkoko kamenywa n'inkingi itoramo nsanga n'ubundi yabanyumviye ubusa none se ubwo amaherezo ntayahera isi urumva se araye koko mariti umva ubu buzima ntabwo nabubamo ikinteye ikimwaro ni ukuntu gusa nababaje papa sinzi ubu ngubu uko ntekereza buriya nzishakamo imbaraga hanyuma mu telefone numva uko mpumeka mbone gufata icyemezo nanjye nari kuzatera icyumvirizo kwa mama nawe ntagikurana na papa wawe karwera yaramwirukanye ariko se koko karwera buriya bugome yabukuye umuntu akora umushinga wo kwangana koko akawushoramo ubwenge n'imbaraga bye cyakora papa wawe yaragowe njye ndabona amaherezo nzaza ngahangana na karwera agasubira iwabo papa byibura agahumeka kuko wa mugani wawe yaraguwe umva risi ikihutirwa ubu ni ukumenya uko wasohoka mu bibazo urimo muri aka kanya ibindi bizatekerezwaho igihe cyabyo ibyo ni byo
ngira ngo urabizi ko isarurwa ry'ibishyimbo rigomba gukorwa mu gihe gito gishoboka Hmm.
Eh, kugira ngo hagabanye iyangirika ryabyo ko abakozi bahari se ni Reka- kubatota bagashyiraho agatege reka reka reka reka karwe twahinze hanini rwose Hmm.
ntabwo abakozi dusanganywe babishobora bonyine none buriya bizagenda reka reka reka reka U- ikintu kigomba gukorwa Hmm.
ni ugushaka abandi bakozi ba nyakabyizi kugira ngo imirimo yihute ibyo ntabyo narinzi urumva rero tugomba kwitwararika ku buryo ibishyimbo bitumira mu murima nyuma yo gusarurwa Hmm.
kuko bishobora gufatwa n'uburwayi cyangwa bikarirwa n'udusimba birumvikana Eh, ikindi tugomba kwirinda ko ibishyimbo biguma ku zuba cyangwa kunyagirwa n'imvura Hmm.
Eh, kuko bishobora kwangirika mu gihe cyo kubihura
ubwo rero bamwe bazajya babirandura bikaba abandi batunga gute kazi umva karwe karame biriya bishyimbo by'imishingiriro twahinze ntabwo tuzabisarura tubirandura ni ukubitotura harya niko bimeze rwose Mm. ndumiwe pe ariko wowe ukuntu biba byarihambiriye ku mushingiriro kubirandura byaba kurwana nabyo reka ibyo nta wabivamo Mm.
urabizi se mama icyo se mariti ubu si iyo karugera atakwirukana sinari kuzagutumukaniye uko si horisiya yamurakariye mugagarakarira umwana wese ate kandi ahubwo yarishwe n'agahinda nibyo ubundi se kuki ushaka kubimenya urumva isi yabonye akazi ariko ngo arumva nta kigenda noneho muravugana none se ndebe nkubeshye mama mariti koko n'ukuntu nakubajije ukansembera nanjye nkaguhakanira nivuye inyuma ko utazi amakuru ya rusiya ubwo ntiwampinduye umubeshyi koko mama rwose nanze kubikubwira nkana kuko ari guhita ubibwira mugaga abana b'ubu koko tuzabagire gute mama rwose nta kundi nari kubigenza oya rwose mariti rwose ndakurakariye nyamara nawe uri mu mwanya wanjye niko wabigenza nta mwanya wawe wo kubeshya ngiyemo ubwo noneho ni ukungirira imbabazi basi ngaho mu mpeta tuvugane mubwire ukuntu se atamurakariye niba aricyo kibazo afite eh mama yakwishima kuko biramuhangayikishije cyane reka muhamagare
hanyuma rero ikindi Mm.
zibukiranye kubwira abakozi ko imisogo y'ibishyimbo yafashe ku butaka Mm.
bagomba kwirinda kuyisarurira hamwe n'indi Mm.
Eh, kuko ishobora kwandura uburwayi buturutse ku dukoko dutera indwara tuboneka mu butaka none ubwo imisogo nyine yakoze ku butaka Mm.
ni ukuyisarurira ku ruhande Mm.
hanyuma ikazatunganywa neza umuntu amaze kwitonda Eh, mbese ubwo ni ukuzayihura ukwayo Mm. kuyihura gute se kandi karwe Mm.
guhura uboshye uhura ibishyimbo byasaruranywe n'ibishogoshogo byabyo sinabonye se bene biriya bishyimbo bishingirirwa babishyira mu magunira bakabihura Eh, nibyo koko hari ababikora Mm.
ariko twebwe rwose twiyemeje gukora umurimo unoze yego n'igunira hari ibyo riramira ntibimenagurike Mm.
ariko kubitonora byo rero burya ni nta makemwa byo byo
alo bite se sharisi ndaho nk'uko umwana ashaka shamariti umva risi reka nguhe mama muvugane akira mama rusi karame mwana wa karame umeze ute meze neza nta kibazo mwana wa papa wawe ntakirya ntakiryama agahinda karamwishe pe kubera iki mwana wa erega twe ababyeyi turiho kubera mwe none se kubera iki karwera yantotezaga namubwira ntabihe agaciro umva mwana wa ibya karwera reka tubyihorere maze ushyire mu gaciro woye gutuma asa agahinda kamwegeka ku gasi ntacyo kazamutwara umva mwana wa wihanira si icyaha atakoze niba hari ikibazo ufitanye na karwera si papa wawe ukwiye kubibabariramo karwera yigaramiye none se ukumva nabigiranye none se ko ufite nyoko wanyu ugukunda kuki utabaye ariho wigira ni hafi papa yansangayo ariko bibaye ko ari uko udashoboye kubana na karwera papa wawe ntabwo yakwanga ko wibera kwa nyoko wanyu aho abagukunda bose bumva ko ubayeho mu mahoro simbizi ubwo nzabitekerezaho yego uzabitekerezeho neza mwana wa rwose uba umwana mwiza dore papa wawe aragukunda cyane ubwo nzareba uko bizagenda yego mwana wa reka ngo usubize maritini mwiganirire murakoze
umva mukama karame ndakwinginze iki kiriya kibwana cy'ingurube ni ingaruka singisanga hano mu rugo akomaniho urabizi neza ko nzirana n'ingurube rwose urabizi ubwo se wanyihanganiye basi ukambabarira kuko icyumweru kimwe nkazayisubizayo nkagisubizaho ku cyumweru gitaha isoko ryongeye kurema oya ariko mukama kujya usigaye wikoreye ibyo wishakiye koko eh?
ntabwo ari byo nishakiye Sorry.
rwose ngenda kwinginze mu cyumweru gitaha rwose nzayishora mbabarira ndakwinginze kandi nzi uko nzayengukamo agatubutse wambabariye kuko sha waretse kumuseka kuko ariko ukanyiriza mukama Mm, waretse mm.
wajya ureka gukabya koko eh?
nabyo ntibyo ubundi se ko abana batakituma ku gasozi muri icyo cyumweru kimwe ntizaba yarishwe n'inzara koko eh?
ariko kubera iki mutekereza ko ingurube igomba gutungwa n'imyanda y'abantu urumva zizarya ubwo se uri aho ngaho utazi ko ingurube itunzwe n'imyanda ikanayibamo irwara inzoka nyinshi Ah.
ndetse n'utundi dukoko ku mubiri wayo bikaba byayitera ubusembwa ndetse ikaba yakwanduza n'abantu indwara ibyo Aha.
ntabwo ubizi ewe kuva aho watangira kwitabira amahugurwa ndumva usigaye warabaye umuvugabutumwa da yego mani aha maniho njyewe rwose ibyo nkubwira ni ukuri kandi ndabizi neza eh.
Yee, burya ingurube iza ku isonga mu matungo yororerwa mu ngo kandi igatanga umusaruro utubutse kandi wihuse bigatanga umusaruro umusaruro nyine utubutse cyane Ah, erega burya ibyo iriye byose birayiyoboka irya bike ariko ikiyongera ibiro byinshi kandi mu gihe gitoya
none se karwi
karame
reba ikibazo cya kankindi ntitwongere kukivuganaho ikibazo cya kanyine se tuvuganeho ni ikimuga ni ikihe nta kibazo mufitanye ye rwose kandi- nta kibazo mfitanye na kankindi nta kibazo mufitanye kandi waramwirukanye akaza kuntakira kankindi kankindi koko buriya nzamugire nte? nakubwira ngo ni umunyamafuti ngo nayanjye ubwo se umuntu muzima ajya kurega umugore ku mugabo we agamije iki asi kigali we bananirwa kubaka izabo bakajya gusenya iz'abandi none se wagira ngo abigenze ate niba yarumvaga yararenganye ariko se arengana arengana iki kankindi yarenganye hehe koko none se ntiyishe akazi ntabwo yakishe wibuke ariko ko nari namuhaye uruhushya ubundi yaza ukamwirukana yego yego Huh? none se ubwo urumva utaramuhemukiye narakuvuguruje rero waramvuguruje nyine none se iyo mpaye umuntu uruhushya yaza ukamwirukana ubwo urumva byakwitwa iki ngaho nawe bishakira inyito numve none se kuki utari wambwiye ko wamuhaye uruhusa ngo sindinde ngeraho kumwirukana eee amakosa ubwo si ayawe ubwo nyine ni ikosa Ye, shimye ko wemeye ko ikosa ari iryawe atari iryanjye ikosa nemeye ariko ni iry'uko namuhaye uruhushya sindikumenyesha ye kabona Urumva?
ubizi ntabwo ari iryo kuba yarirukanwe none se ni gute kankindi yahanirwa ikosa ryanjye Eh?
none ukumva byagenda bite ahubwo wowe urumva byagenda gute none se ubwo urumva nakwivuguruza Mm.
sinabikora rwose none se kwivuguruza ukabona ari njye byabera aha
reka mukamana ntujye guhara ikindi mfa nayo nyinshi se rwose nigeze kwiryama ukabara ahantu intera mu nda maze ndadiyara nenda gupfa ni ukuri kw'imana
ahubwo wowe wari ukwiriye ko ako kabari nyine wayiriyemo kuko ubwo nyine wasanga warayiriye ifite ubusembwa bwaba ubwo Ubusembwa?
baba bayibaganye cyangwa se bayitekanye cyangwa ubwo bari bayigaburanye ariko Eh, mukama ariko iki uzi ko nabyo byashoboka di
byashoboka nyine ariko wowe tekereza itungo Eh.
iryo ibyo urihaye byose kandi ntibyange yego byaba ibisigazwa byo mu gikoni biraroha aha ibyo bikomoka ku byatsi biririra ibituruka ku mavuta ku miceri ku masukari bwaba ubwatsi ibinyampeke n'ibindi byaba imbuto byose nta iranabyo rero kisigazwa.
nubishira inyeri aha, none irarya kandi rwose.
uko irya kwayo rero eh nibyo bituma itagorana nyine mu kuyorora kandi igakura vuba cyane ariko maniwe ndakumva tekereza ko burya ibyarira igihe gito bikabije uzi ko ibyarira amezi atatu byonyine n'ibyumweru bitatu n'iminsi itatu gusa amezi atatu ibyumweru bitatu n'iminsi itatu none hari imbuto Kama.
wari wumva rimeze gutyo ubwo urakomeje ndakomeje cyane rwose Ii, kandi noneho ikagira icyo yajya kubyara ikabyara ibibwana byinshi we uzi ko ugenda ikageza ku munani umunani yego noneho akarusho Eh, ubu urumva ko nibyara kabiri mu mwaka bivuze ko mu mwaka iba yikubye byibura inshuro cumi n'esheshatu cumi n'esheshatu zose eee ubwo se aho wabereye hari undi mushinga wigeze wumva wungukiza inshuro umwaka koko ngaho mbwiza ukuri nawe mukama ko numva bifite ireme ireme gusa se
ndumva bitazoroha ariko se rwose karwera kuki ukomeza ibintu kandi karwera se byoroshye karwera iki kankindi wamwirukanye utazi neza ko ari njye wari wamuhaye uruhushya none warabimenye ni kuki wumva ko bigayitse kwisubiraho ku cyemezo wafashe herega ikibazo ni uko abura no kunsaba imbabazi ahubwo akaza kukundegaho umva karwera ndi kumva kankindi yasabye kumusabira imbabazi kandi none nabikoze urumva yego ye niwumva umutimanama wawe ukubwira ko ugomba kumubabarira ntuzaze uyaze urumva Eh, uzaba ukoreye isi ndetse n'ijuru nabwo kandi umutima wawe nukubwira kunangira ugakomeza gutsimbarara mu kurenganya umuntu urumva ubwo Urumva nabyo se?
uzabikora ariko hari icyo uzabuhisemo nyine nawe urabyumva ubwo kandi ngenda nakarabye
ariko ko numva mugaga gikomeye kuri kankindi yamubonye mu iki buriya ngo naramurenganije cyangwa nturabona aho abantu barengana Ca, ndumiwe koko
ohoho ese ko kankindi akomeje guteza ubwumvikane buke mu rugo rwa mugaga na karwera amaherezo araba ayahe ntimuzacikwe n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha
ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika aka gakino hamwe n'utundi twatambutse tuboneka kuri paje noza ubuhinzi iri ku rubuga rwa interineti wawawa akadomo minagiri akadomo govu akadomo rwa ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo waterefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse ku ipaji yawe ya fesibuku minagiri